Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا لكيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرت ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبلني دهن جرة سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي هردفوت تيفي نور الهدى إيجتوتا ديبي تكاهو ديبي سائيا تنتيسني تخرى Proogiraama dhaddacha jaalalaatiif ergitan deebisaan akka armaa gadiiti. Fa'aaquulu wabillaahi tawfiiq. Bismillaahi arrahmaan irrahiim. Gaafiin dura akka jettu. eh, Obboleettiin teenye takka. An biyya gartee Arabaa tana keeysaa jira. Bakkumaan jiruttiin gareelee jijjirtuu keeysatti hirmaadhee waa barachaa jira. Duuba garee maan babbaradhu tana keeysattiin nama tokko wajjin wal baranne namni kun duuba eh, haadha mana kiyyaatiin si godhachuu fedha akkam laaltanaan jedhe anilleen dubbiin guddifne eh, tole warra keenyatti ergadhuun jeemman guddoo akkasitti meega haa tilifoona abbaa keetii naa kenni naan je niin kenneef anuma bira achi kutee akkuma nama gartaa nama tokko ka dur wal beekuutti akkuma nama tokko kan eh, yookiin mana nyaataatti dhawate yookiin shaahiidhaaf nama dubbisuutti abbaa kiyya ka waliin beeyne silkiitti dhawee eh, intala teeta maqaan abaluu abaluu ja'an saniin fuudhuu fedha intala naa kennii jeen abbaa kiyyaan. Abbaan kiyya duubaa eh, haasawni gartee inni jiru kuni ajaa'ibatti taate. Eh, hedduu aare irraa mufate. yaa akkasuma wajjiinuu yaanni hamaan gartee afaan isaatiin baane eh, yaa ilma kankoo karaan itti gartee jeeyina barbaadan waa akkanaa miti nama tokko kan beene silkii itti dhawaniituuni itti dhawaniituma intala teessan naa kenni jechuun ta dura intala tuffachuu abbaa isii tuffachuu waa huma gartee silaa bultii jaaruu ja'an kanallee eh, tulfachuudha nama gooti. Meef agarraan si kaaya warra keeysanitti bilbiladhu nama akkanaa akkanaa bira naa dhaqaa ji'iin. Abbaan kiyyaa hin jiru je'een. Akkuma akkasumaa wajjiin bitii teenyaas fagoo je'een. Humaa rakkoomi je'een haa fagaatu. Maasha Allah akkanaa rabbi haa heddummeessu. Abbaa akkanaa rabbi haa heddummeessu. Rakkoon takka hin jirtu. Eh, Itti dhahii bakka cufaa manguddoo jira. As keessatti nama gartee haa ergatanii. Duuba gurbaan kun waan san inni ji'uun kana hojiirraan oolchine abbaan kiyyaas kaayoo ganama isaaf lafa kaayerraa if duuba hin deebine. Eh, Duuba tanaaf jecha ani gurbaa kana wal baradhe naa ta'elleedha firraa hin dhiisamoo maal naa yaaddanii jette obboleettiin teenyituun. Eh, Yaa obboleettii teenya intala musliimaa. Eh, Ganama duraallee wasana daangaa rabbii cabsitee biyyarraa illee baatu ta duraatii rabbii kee galatoonfadhu akkasuma rabbii keetiif galata galchi akka biyyaa baatetti hin hafnee hin dhiifne rabbiin faagarra si kaayee bakka barnoonni jiru gartee rabbiin itti si jaalachiisee bakka sanitti dhaqqabdee waa barachuutti seenuu keetiif rabbuma kee galatoonfadhu warri gartee arra biyyarraa bahe kagartee akkatti salaatu akkatti wudu'atu hin beeynee jira arra gartee rabbii kee galatoonfadhu ammoo bakkuma barnootaa tana keessatti nama tokko kasiif ta'u sitti dhufee si gaafatuun kadiinsaatiif gartee jaalatte tokkoon si heerumu si fuudhu si gaafachuudhaaf hayyamaa godhuun kee waan nama gammachiisu akkuma san ammallee qooda abbaa keetiitiif namaan irraa dhaladheen qabaatii deemu warra keenya jedhee qadhu jettee erguu keetiif rabbi sirra haa jaalatu ammoo abbaan kan kee wanni ati beekuu qabdu yaa intala teenya abbaan kan kee si heerumsiisuu hin jibbine akka abbootii gariitii miti ta maallaqa hangana kennitu malee nama gartee nuti jaalanne malee ganda keenya malee gosa teenya malee ji'uu miti abbaan kan kee fedhin na kee duraan dhaabbanne wanni abbaan kee barbaade gurbaa isatti bilbile kana kabajaa kabajaa fuudhaatirraa dhabe kabajaateetirraa dhabe kabajaa warra atirraa dhalatteetirraa dhabe nama tokko gartee jurjurree jarjaraa kabarnootattis cimee barnoota gahaa hin qabne akkanumatti gartee dammaqii gartee diin yookiin ijoolluma qaqqaraasisu yookiin ammumaahuu nama qaraatitti jiru ta'uusaatu nama nama agarsiisa. Abbaan kee rabbi irra haa jaalatu. Kan inni warri keenyan jiru kaan fagoodha ijoollee si duraan dhaabbanne humaa rakkinaa miti. Haruma feetee laalii nama ergadhu jeen. Obboleettii teenya wanni siin jennu duuba. Aadaan shari'aa wajjin waliin faalleessine waliin dinne. jibbatamtu miti. Shari'aan yoonii fi aadaan shari'aa miti qofa jibbatamtu. Tanaaf jecha akkuma keenya kana gartee namni gaa intala takka barbaadu takkaa dhiirti nama dura deemuun dhalaan nama dura deemuun nuu miti mee nama biraaf irraa dhiisiiti. Nabii keenya kana alayhi salaatu wassalaam fuudha isaa duraa keessatti akkamitti fuudhe qisaa ni beeyta. Nabiin keenya rabbii waan isaaf kenne bakka dubraan dhiqu bakka dardaraan dhiqu manguddoo keessalleen taa'u nama kophaa deemeetuma taa'u duuba isaa akkasitti taa'u geeree lamaatu jira gartee khadijaa tanaaf khowlaa fi munisaa jedhanii khowlaan tun dhufteetii gartee oggoyyuu khadijaa tanaa wajjin haasoyti kana gaaf tokko yaa khadijaa ati gartee nama dhalaa lama heerum bultii lama dhiiraa wajjin jaarelleedha. ilmoollee hanga rabbi sii kenne dhaltee afurfaadha. Wanni gartee guyyuu kanatti itti tolfattee fi filattuuf maali firraa si kenninaa jettiin. Yaa khowlaa teenya ani barnama na fuudhuun dhabne. Qureeshiin gurguddaan saanii cufti halkanii guyyaa na jala yaa'an. Waan biraatiif na barbaadan horii qabdi jechuudhaaf malee. Xayyibii akkas taate akka gartee Muhammad Amiin si galee gaa ergamaa rabbii gaa nabi muhammad alayhi salatu wassalam gaafa isin ergamne akka gartee muhammad kun fayyoo si fuudhu akkam inumaa mataa filachuu jirtu dhiiftee as garagaltee isii tana laaltee howla wayyaa howlaa teenya maalumaatu na hafe qoma dhawattee odoo inni na fuudhee jetteen duuba amma gartee hagana isiirra arkannaan deemtee isa dhayxee bakka inni taa'u ni beeyti aboo muhammad namni ati gartee haalli itti jirtu kuni. siif hin tolu manguddoo wajjin teessu daddaratti laakkattu firraa bultiif jaartee maaliif gartee maati bilchaatte dardara kun amma diidamii shani maaliif hin fuune jetteen akkana jennaan laaleetuma maal naa agartee jeen waan hin fuudhu yoo dubra feetees yoo sayyibaa feete jetteen ta addunyaa qabdu ta mana qabdu takka gartee Khadiijaatu jiraa jetteen jennaan Nabiin maal deebisee firee dhaggeeffadhu yaa obboleessa isin namni waan aadaa gartee shari'aan balleessinee fi taan addan beeyin. Mee deemiiti waan naan jette kana Khadiijaa bira dubbadhu jellal isheen duruutu hixeen jirti Hadiijaa dhaynaan gartee itti himti gammachuuniin si dhufe akkam laalta Mahammad bar hayyama godhee akkasi fuudhu yaa obbaleetii laal maalumaan siin jettee irra buutee wal dhungatanii gammachuu akkasitti dhaqiitimee kuunoo adeera isaatti haa dhaqee himuu jettee akkasitti adeerrisa Abu Xaalib akka warri seenaa himutti gorommii gaalaa qofa diidima fuudhee akkasitti dhufanii fooyisan. Obbaleetiin teenye sun duuba rabbi irra haa jaalatu qowlaan tun tagaafa nabiin rabbii amma diidamii shan khadiyyaa wajjin jiraatee khadijaan duute boodaas mana isaa keessatti dubra lama qofa hafee fi faaximaa fi ummu kulsuum duuba tanaaf jechatti dhuftee ijoollee tanaaf jecha maaliif takka tagartee ilmaan tana sii tajaajiltu hin fuudhe jetteen. Eenyu ilmaan kanaan naa tola jenna bar Saawudaan Habashaarraa as deebitee nama wultii jaaruu fedhu. Allahu akbar. Amma deemimee itti dubbadhu laali jeen dheexxeetii tuyxeeni tunis gammachuu gammachuudha inumaa isiin faan hadiyyaa hukanniteef abbaan si yeroo san keessatti mushrika mekkanuma seeni yaada kana deemi abbaa kiyyannaa himi jetteen abbatti himnaan wayi mahammad leencaami leenca dhalaa bakka geeysaniif malee akkamitti isaa jettee natti dhufte jeeni bar deemiin ayaami akkasii soodaa kenneef eenyu dura deema intala dhalaa dura deemee sigalee hulaa dhadha'eef jechuudha. Tanaaf aadaa yoo shari'aan miine wani takkalleen taa beekumsaan maletti jiruu fittiis busheessanii namatti illee busheessaniis hin jirtu duuba. Ta duraati wanni si himnu obbaleetii teenya. Dogongorri gurbaan ati heerumuu feetu abbaa kee kana takkaa wajjin hin taa'e wajjin haasawin ka'eetuma gartee bilbilatti bilbilee intala naa kenni jechuun. fuudha kabajaa dhoorka kabajaa leessi dhoorka kabajaa warra keeysanillee dhoorka atiin tun namarraa dhalatte qabda haadhaa fi abbaan kee qooda qaban hiree qaban ollaarra ka isaan bira waggaa gartee ilmoon isaanii intalti heerumtu gurbaan fuudhuu waan gargaarsa walii godhanii jira namni kaayoo wanni gartee heera kanarra tiifatuuf guyyaan gartee wanni dur walii godha waliif galu guyyaa akkanaati kana cufa haraa cabsee akkas ta'uun sun dogongora takka lammeessa gurbaan kun as garagalee warri keenya fagoo biitiniis fagoo akkana je'eetii abbaa keetii dubbate abbaan kee nama sammuu qabu hayyoo ta'uu ammallee hin dinne inni si ilaal fuudhasaa hin dinne ammallee ittuma deebi'ee deemitii deemii manguddoo ergadhu karaa feeteenii je'en si galee duba tanaaf jecha nuti wanni jennuun gurbaa ammasii fuudhuu fedhu kanaan yaa obboleessa keenya namni tokko ganamaa warri soddaa gama lamaatti wal barachuun jiruu teeysan lamaanii fi warreewwan keeysan gama lamaanii walitti hidhuudha beeki lammeessa bakki warri keeysan jiru yoo kutaalee adda addaa ta oromiyaa taatus Itoophiyuma cufallee yoo taates bar Itoophiyaa waa addaan fagoo miti Ameerikaa fi Orobbaa fi Asiyaa miti. arraga Itoophiyaa keessatti namni akka ganda tokkotti wallaala. Sadeessa wanni beekuu qabdu ammoo odoo abbaan tilifoonuma akkati itti dhooytetti intala tana sii kennahis akka dirqama kee tahe ka ati guyyaa tokko warra warra kana dhayxuuf beeki. Akka isiin si wajjin deemtee warra keeysan si wajji dhayxuu hin irraanfatin. Afreessa wanni sirratti jiru obboleessa kaanya. intala tana gartee nama ganda isaanii nama biyya isaanii bakka barnoota as keessa jiru kadhiiraa isaan kanaa wajjin baradhuuti isaanuma gartee biyyan talaa tanaa isaanuma kana ergadhu. Kanaafi kana siin hin jenne abbaan intala tanaa duuba. Shaneessa ati immoo obbaleetii teenya waan siin jennu eega gurbaa kana dhugumatti diiniif jecha filatte gadi hin dhiisin. Wanni abbaan kee siin jee abbaan kee haqarra jira. haqarraa hin mayne kabajaateetii fi kabajaa fuudhaati wanni inni kana dalagee fi duuba tanaaf jecha ati gama keetii wanni isa gargaartuun isaa fi nama keeysan ka dhiiraa ka as jiru wal barsiisi isaan kun abbaa keetii dubbatanii nuti ilmaan abaluu abaluutii ganda kana akkanaati gurbaa kana waliin jirraa kunoo manguddummaa abaluu fi abaluu biyya goonee si dhufanii fedhinnaa teenya nuu guutii ja'aati akkasitti haa muraanni keessii guutamu insha Allahu ta'ala takkallee rabbiin si haa laaffisuu siin jenna obbaleetii teenya. Iyyannaan lammee isaadhaa akka jettu mee dhaggeeffadhaa jara keenya iyyannaa hogguma takkallee jala deemaadhaa duuba. Ani zamana dheertuudhaan biyya arabaa tana keessa jira jetti obbaleetiin teenyitu ammoo hanga arraan tanaatti bultiin jaarre akkanumaa wajjin yeroon mataa hirriibaaf makaddaara lafa kaayee cufaa'u fuuni fuula kiyya dura dhufa fedhinnaa gartee hedduun natti dhaga'ama bultii jaaruudhaaf. Garuu kaneen fedhinnaa bultii jaaruu akkasi qabu kana dallaya tokko haadiida kaneen hoggaa deemee waan takka godhuuf ka'e cufaa'uu na dura dhufu dallaya san cabsuu dadhabee haga arraan tanaatti wanni gartee hirriiba na dhoorkee nyaatallee na busheessee dallaya san. Kanaas maali yoo jettan taate guyyaa tokko kanumatti lafaa kee abbaa kiyyatti bilbilee yaa abbaa kiyya akkaan oduu dhaga'utti. du'aa'iin haadhaa fi abbaa lafan buutu jedhanii mee fedhinnaan gartee bultii jaaruun natti dhaga'ame ani intala dhalaati umriin tiyya gartee ni deemti hanga intalti dhalaa takka ilmootti argattuu jira jiruu kuulii tanaas dadhabadde bultiin jaarrachuu fedha mee jaarsa gaarii tokko rabbi sodaatu rabbi naa kadhadhuun jeen hoggaan akkana jeen odoonii fi bira jiraadde yeroo san keessatti abbaan kiyya harkaanuu na dhawa. garuu dallansuu inni gartee tilifoona keessaa natti aare hafuura dheeraa inni baafatu as hin dhagaya duuba. Abbaan kiyya maal naan jee duuba. Abbaan kiyya na oofee bar. Na dhagahe talati. Guyyaa arraa booda jecha akkanaa yoon sirraa dhagahe du'aa'i naa godhiniin heerumaa tana gartee beekadhu. Dura ati waa hunda dura wanni biyyaa baateef maaliif beeki? Wanni baateef dalagaadhaaf baate. Dalagaa teeti jabaadhu. maallaqa waan qabdu waliin qabadhu kootu yohaanis achuma taa'ii dalagachaa maallaqa nutti ergi mana sii binna dachii sii binna. Achi boodaan nama gartee siif tahe tokko heerumta. Yoo niyaanni kiyya kun siin tahin adin talatiyyaa miti. Qabrii tiyyarran dhaabbatiin qabrii tiyyarran dhaabbadhu naan jedhe. Jechi isaa kun mudhii na kute. Hirriiba na dhoorke. Hamilee tiyya na keessaa buuse. Karaa kaaniin odoonnii fi jechi isaa kun dallaya hadiidaa natti tahee jiru wanni na yaachisu umriin intala dhalaadha akkuma beeytanitti yeroo gabaabduudha. Hangi isiin xurii laguu qabdu hammi isiin ilmoo arkachuu dandeessu. Kuulii biyya namaa tana keessatti hoggaan umrii tiyya fiixe sagaafamiin bultii ijaaree mana keessa gatta'aa. Duuba tanaaf jechaan gurbaa gaafaan abbaa kiyya dubbisu san nama wajjii wal taanee turre. nama waltaanee san ogguma saniif irraa qalbiin tiyya na cabxe abbaan kiyya jiruu na busheeyse silkii dhawee nama kanaan dhiifa manaa godhe ammaaf qophii heerumuu jee firraa hambise. Tanaaf jecha rabbiin tana caaltu si haa kennu nageeyettiin jeen. Duuba alhamdulillahi rabbiin kiyya na urgeeyse achi boodallee dardara meeqaatu naa dhufe dallayumaa diidaa kana cabsuu dadhabeetiin didi ammoo haa taa'u. ilmi namaa kun duuba rakkoon gartee dhuftu cuftinuu waa hedduu koorsii namaa kenniti. Inumaa lakkumaan taa'uun akka abbaan kiyya kun anaaf yaadaan jirri jiruu saata keessa kute wallaalee tafii yaadaa jiruun naa galtee arraa booda abbaa kiyyaa sin dubbisu ani amata arraa heerumuun qaba jeetiin waan kanarratti muradhe duuba. Wanni kanatti na kaase maali? Hoggaan as garagalee duuba akkumaan gartee arraa booda heerumuun qaba jiru kanaan hoggaan muradhee nama tokko wajjiin wal taane saboruu eenyuun ni kaana godha abbaa kiyya saniimi inni akkas naan jee ni kaana godha if duuba deebi'e. Duuba haala kanarratti odumaan jiru amma kaboodaa xumuratti nama sheekaa tokko barsiisaa waatsaap irratti quraana nama qaraayisu isaa wajjiin wal barre. Namni kuni dhalaa lama fuudheellee hiikee jira ilmoollee ni qaba. Haa ta'u haalatti hiikee fi akkaataa itti addaayyaa anii fi waa hunda na ibsee jira. Ammoo ani gartee dhalaa kana lachuu hiikuu kanaa fi waan inni naa himu kun nan quubsine. Hedduun shakkiitii isarraa natti dhufe. Tanaaf odoon nama kanaan amma sheeticha kanaa wajjin naa ta'e waliigalle illee sa'abbaan kiyya kun ni kaana godha je'eetiin dallaya hadiida kana yaadadhe duba sadarkaa fayya dhabaa keessaan jira yaa nuura alhudaa mee furmaata tokko rabbiin kanaaf dawaa isin afaan haa kaayu deebisaan na dhaqqabaa mee akkamittiin rakkoo abbaan kiyya narra natti uume tana dallaya kana akkamittiin cabsa namticha warra lama qabu kan gartee ijoolleellee qabu kana hoo akkamiin godha yaa intala teenya ta duraati dhagayati ta duraa waan isin jennu rabbuma kee tokkicha faarfadhu laal khazinaarraa si tiise hamtuurraa si tiise biyya tana keessa turuu keetii wajjin insha allah ati akkasuma haraama irraa si tiisee kaasiin sigee rabbi galatoonfadhu ka akkanumaa wajjin duuba qalbii tee muratin an intala dhalaati dhalaa dhiiraaf uume dhiira dhalaaf uume bakkaan fuudharraa deequ hin qabu jechaan sit dhagayamtee sammuutii keessa kaayyattee guyyaa tokko bultiin jaara jechuun sit dhagayamtu rabbiin sirraa haa jaalatu abshir insha Allah rabbiin si fura ammoo risaalaa ergaa toni abbaa kee bira nu haa geessu yaa abbaan tala tanaa yaa abbaan tala muslimtittii tanaa ta yeroo meeqa gartee dhifkeessaa baatee rakkoo keessa jirtuu fi waan dalagaan biyya arabaa taates agartee wani namaan siqu hin jiruu beeyte dhiiraan malee jiraatanis biyya tana keessa beeyte yoo manan qabaanne mana keessan galle kireeffataniiti kan ala bakka biraa dalagan shaanxaa kaayachuudhaaf jecha mana san kiraa fi bishaanii fi waa kafalan maaltu rakkoo bakka meeqatti kanatti na na hiraarse bultii jaarrachuun naarra wayyaan itti dhagayamtee abbaa kiyya nasattanii intaltii tuni intaltii teetuun namaan jaaladhuun harkadhee ni haana godhii isin jette yaa gabricha rabbi waa takka hin irraanfatin waa takka hin irraanfatin jecha rabbiin siin ju siifi fakkaataa keetiis wa'ankixul ayaamaa minkum laal gurbaa tokko yoo horii qabaattan ilma fuudhagahees kenna intala heeruma geeysees kenna bal rabbiin aayata kana keeysatti وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله جبر نما تكو خغرتي هنغوان بلتي دان جراك أتوك أبوتي فوق السينة رب إسان درومسا إسان غرتي إيه جروس هانيتي في الركتنا درمنا جارر درودة تشيبة بتد kana maaltu isi yaachise yaa obboleessa keenya yaa obboleessa keenya intala amaanaa rabbiin harka kee kaaye kan tayoonii fi si dhiiftee nama agarteen ni kaa'eef goote akka zinaa taatu beeki arra odoo intalti tun biyya jiraatte wallaahi si dhiiftee qaadii dhayxee ni kaayoo godhatte mirga isiiti tuni waan rabbiin si harka kaaye duuba tanaaf jecha mee waan biraatii miti guyyaa tokko haqullaa fuula rabbii dura dhaabbachuu jiraattu yaadadhu mee guyyaa haadha siidhaa fuute waan ati kurfeessite akkatti fuutes yaadadhu mee guyyaa haadha siidhaa ati wajjiin qananiitu intalti tiyyatunis qananii sanuma feetii jechuun mee yaadadhu duuba tanaaf jecha rabbii kee sodaadhu intala gartee dachii siibitee mana jaarrattee kafeete heerumtaa jechuun waan sammuu namaan seenne. dhiirani bittaa fi duuba eega mana jaarratte isin dhalaa bar dhiira bittee fiddaa fi kagartee isin mana kanatti wajjin galtu dhiirtii jechuun arrijaalu qawwaamuuna rabbiin isarra kaaye manallee odoo qabaatte nama gartee heerumtu san nama ati jaalattu miti nama isiin jaalatte ta'uudha qabdi jechuudha duuba tanaaf jecha rabbi sodaadhu intala tana hulaabanii fi nama isiin jaalatteef heerumsiisi rabbiin sababaa tanaan rakkoo guddoo guyyaa qiyaamaa jalaa si baasuun keeni malaa siin jenna. Ati immoo yaa obboleetti teenya tanammoo gurbaa gartee warra lama hiike kajoollee qabaa diinni qabaa kajettu nama beera lama hiike ka ilmaan qabu heerumuun haraami siin hin jennu wanni si dhaaman nama kana salaata isaa soommana isaa ibaadaa isaa qura'aana isaa laalin kuni cuftin waan isuma laalu. wanni takka salaan isaa soommana isaa waan inni qabu diin qabu atus isuma fayyaddi malee sii waan godhuun qabu ibaadaa waamuma atii fi godhattu. Tanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhaamse nuu dhaame waamuma sadii nama gartee intalti tokko intala takka kennaniif إذا جاءكم من ترضون دينه تك نما دين كبو وخلقه هلا أمل بريدا وأمانته أمانة كبينجا أمانة فرت خرخبول فتججو تناف ججا qaceelloo itti jala deemi rakkoo bari waan inni siin ijoollee nama kanarratti hin hirkatiin booda wanni beekuu qabdu yoo ati gartee ammaan tana isa bultii wajjin jaarte an ilma haadha ilmaan kanaati ilmaan kana naa guddisaa sin irraanfatiin ta dura fuudhe sun hiikee ta lammeessaa ta boodaan fuudhe jaartiiniin hiike je'ee isii boodaa fuudhe gaafa fuudhe booda fedhinnaa isaa guutuu dhabdee jaartuma tiyyata duraan naarra wayyaa je'ee sandeeffachuun mala. Laal gaafa isin kana dhageesse maal goote reettota booda illa ati jaartii ta'e deeffachuu na fuute kutte tunis. Arra atilleen akka akkas hin taane arra gartee gaafa beera kana hiike siin jee walitti dhuftanii waan gartee isarra isaa isaanirraa rakkoo himatu isumaa fi rabbii tokkicha beeka. Boruu waan ati akka fedhu sirraa dhabee siiquun mala gaafa san maal taatire jaartii duraa deeffachuun mala walumaa galattu islaamummaa keessa jirjirri hin jiru sigalee filannaan laalcha ijaatirraa eegaltee hamma boodaatti karaa cufa waa sadeer nabiin keenya je'essan jala deemtee hordofuun sirratti haa jiraattu rabbii tokkicha sii kadhanna rabbiin si bira haa dhaabbatu atis karaa rabbii keetii deebitee istikaaraa salaatee استخارة صلاة كتي صلاتني بدو أي خدتنيسي ربي كتيم مريادو ربي انفاق الرسيا خايو سنجن إيانان اتي أنتو أكجدتو ميرا كيف يا شمران أنا في أبام من خوتي ولي رمني جت بيوم أرباتنتي دوبا ودمو جنجروتي إن خونك أبامي بيتي دربامي وأنما أجائب سي سرة إيجا إني بيتك إيه سدرا وجنجر سنافي قرتي waa walii taana je'eetiin laffaa kophaa tiyya waniin as keessaa godhu hin jiru ani firraaniin galaa yoon je'eetti bilbile deebisaan isaa laal dubbii kanaa dhiisi qalbii takkaan calji'iiti usii carraaqi mee yoo ati gartee dalagaa san dhiiftee biyya deebite eenyuun nu nafaqaa eenyuun nu masruufa naan ja'a mee dhaggeeffadhaa shamarran. yoo ati kaatee biyya galti eenyuun nu nafaqa eenyuun nu masruufaa naan ja'a. Anis wanni hin ju'uun saboo siin na fuudhe moonaatu si fuudhe. Akkami jechi kana ilma dhiiraarraa malaan ja'an. Hay hay ati oduu si qimira quban qabdu. Dhalaa biyya arabaa keessa fuudhan bar wanni fuudhaniif akka nama nafaqxuufi akka nama masruuftuufi akka itti gaafatama cufaan dhaabbattuufi odeeffadhu oduu si qimiraa naan ja'a. duba tanaaf jecha namni kun haala kanaat jira ani gaamma muradheetiin jira maal naaf dhaamtanii. Yaa obbaleettii teenya ta muslimaa ta duraati wani nuti rabbii keenya shakkarru sii fi abbaa mana keetii kanaas isinii biyya namaa keessa jiru isin sattaree fuudha isin jaalachiisee haraamirraa wal duroomsuu irratti rabbii keenya isinii wajjin shakkarra. ammoo rakkoon ati gartee jaarsa keetirraa himattu kan gartee kana jettee kara biyyaan deebiin siin jiru bakka silaa yaa haadha mana kiyya wanni si rakke hin jirtu kootu biyyatti naa gali an ala taa'uu kee umrii tee humnatee bubuusuu hin fedhu kootu bakka silaa siin jiru caljii usii dalagi si galee yoo ati dhufti eenyutu nu nafaqaa siin jechuun. inumaa san bira waan qalbii nama cabsu waan dhalaa gartee biraallee sammuu isaanii fi da'oo yoo hagurfaman ta'an hay ati ka dhalaan gartee biyya arabaa fuudhan wanni fuudhaniif akka isin nama nafayxuuf akka masruufa namaa gootu akka taateen beeytuhi jechuunsaa jechi kana nama sammuu qabu nama aqilarra waan maluumi kuni dayyuusa jedhama namni jaartittiin hinaafne samee jaartiin saatun yoo rabbiin sodaanne zinaa gootee jiraachuu beekamu mee maaluma rabbii sodaa dhabee warreen akkanaa kun ni duunaa qabrii hin yaadatani ta duraati wanni siin jennu obbaleetii teenya odoo dhugumaan ati gartee nuural hudaa kajala hordoftu taate iyyanna tana nutti hin ergitu maaliif wanni akka ati gaafatuutuun dhibba meeqa addabaree jira achi keessa jirti. Amma moo gabaabinaan nuti wanni gartee toltuu siif yaannu ati intala takka tabilisaati. Intala islaamaa takka tabilisaati. Tabilisummaa irratti akka shari'aa islaamummaa shari'aa xaahara sigalee san irratti heerumte. Ati haadimaa miti isaaf. Ati garadii miti. Ati akka horii ittiin bitamne magaalaarraa. Niin gala jettee isuma gaafachuun keetuu dogongora keeti. Caaluma jetteeti yoo namni gartee riipoortii itti naqee balu hin jiru hajjettu yaadde guyyaa silaa deemtu an dhufeeti cinneeki. Yoo inni mataa mammare warrarraa dhalattee jira rakkoon qabdu. Lammeessa dhugatti yoo ati kan haqiin nasihaan irraa ka barbaaddu taate. Arrarraa eegali yeroo deebisaan tun si geesse waan qabdu wali saaphadhu waan hin bitatin bitadhu kurfaawii. kara biyyateeti qaceele abbaa sidhallee illeen gaafatinniin dhufa jaarsa keef irraa hodhiisi ati ala jiraachuun macsiya ala biyyatti deebi'uun ta'uba sadeeysa wannin ifin irraanfanne warreen dayyuusaa akkanaa kadhalaa maallaqaa fuudhu kun hoggaa ati galte mee gaashamaftaa as kenni kaamee waan nu fiddee fi waan shaanxaa kana keeysa jirru je'ee gorora yaasee maftaa sirraa barbaaduun ni malti. Haqni horiin keessumaatutti haqa. Hurkaa keessumaatutti haqa. Feetu didi feetu bakkee feeti kaayyadhu. Yoo waan qabdu kanaan arra hoo jettee humbaa jetteetti kennite itti bashanshana gaafa gartee wanni kun si harkaa dhabame diigamni keessan diigama. Afreessa hamma dandeessutti nuural hudaa jala deemii ilaali. وهما قافتشو في تخرا يوتوب الديبيتي حياة جرو خيستي إرا فيدم شنيسا ربي خيتي مريهر ركوتان خيسا ربي سباسي أكغرتي إرجعلو أكا ربي سيفلو سنجن أبليتي تيج ميغا خرقا في سديسا ديبي أفريسا ديبي نمي ديرو غافي غافين أفريسا توني خرا دي اتش الليتين iccetii waan taateef jecha karaa gartee obbolowwaniin hin dhufne karaa DHLtiin dhuftee daandii kophuutiin. Dhiiroo maaliif karaa kanaan ergan walumaan haa dhaggeeffannume akka jettu obboleetiin teenye tun. Eegaan bultii jaarradhee amata dabre amata lama dabre dhaggeeffadhaame. Eegaan bultii jaaree amata lama dabre jaarsi kiyya kun hedduu na jaalata hedduun jaaladha. Waa cufattuu wal. walqirqibne laal walkariimne waa waa hunda keessatti waan takka tanurra irratti hin jirtu rakkoon guddoon duuba mana kiyya keessa jirtu narraay wanni gartee na bira jiru sun abbaan mana kiyyaa nama fedhinnaa qabu duuba fedhinnaa isaa tana guutuun dadhabe yeroo inni koottuu naan je'ee na barbaade ittiin dhiqu maaliif wani na dhorke rakkinni kiyya kun qabbantina dhageemtu taniin gartee fedhinnaan qabne tuni eegumaan heerume ilmoo takka dhale boodaani wanni tun fedhinnaan tun na keessaa dhabamte yeroo cufaahu na yaama galgala lakki je'etiin dita diduun kiyya kun dulloomeetii miti dhugaa yoo na gaafattan an umriin tiyya amataa diidamii afur duba tanaaf jecha fedhinnaan isaa tana isaaf guutuu dadhabuuf jecha abbaan mana kiyyaa halkanii guyyaa wani na sodaachisuun takkaa narra fuudhu takkaa hiiku garuu an hedduu isan jaaladha narra fuudhuu isaatiis hin fedhu haa akkuma amma jirru kanatti yeroo inni gartee inni na barbaadus dideetuma bakka bakka gallee haaluma kanaa wajjin jiraachuudhaan fedhaa jetti. yaa intala islaamaa dhageeffadhu ta duraa sii fi abbaan mana keetiis rabbi keessan shakkaraa halaaliin walitti dhuftanii gaa'ela jaalalaa fi gammachuu irratti walitti dhufuun keessan waan gartee shukrii isinirraa barbaachisu. Ati immoo hedduu si galateeffanna akka warra du'aataatti maaliif irrina gartee qabdu abbaan mana kiyyaa waa takka agarte abbaan mana kiyyaa waaniin irraa himadhu qabu irrinni kara kiyya jira jettee dhugaa agartee jirtu takka ofirratti murtii godhuun waan irra hedduun dhalaadhaa dhabdee takkitti tana beeki. Namni waan dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u nama tokko gartee karaa isaatiin haqaa balleessu yoo ofitti beeki tarabbi duraa illee bahee duuba. Obboleettii teenya dhagaye dadhabbiin haqa isaatiin dhaabbachuun fedhinnaa isaa guutuun dadhabuun kuni eegaan dhalee jette. Kuni maaliree fedhinnaa. fedhinnaa jaarsa keetii guutuu fi dadhabuun maalirraa kate wanni siin jennu dhuguma saniin yoo gartee kan yaadni si qubsu taate jaarsa keetii wajjin ciisuu dhabuun takkaa'uu mi'aa hirriibaa dhabuun akkanatti laaftutti dhuftu jibbansidii fi hirriiba jibbuu fi fedhinnaa if keessaa dhabuun laaftutti dhuftu ammoo. namni waan kana dhibbarraa dhibbatti sababaa waan kanaa beeku tokko hin jiru si malee rabbi boodaan tun haqiiqaa dhugaas hin jennu maaliif gaafa heerumtee fi gaafa rabbiin ilmoo sii kenne hanga wal jinjiraattiin himne malee rabbumaatu beeka hamma kana keessa gammachuun jirta jechuun eega ilmoo dhabde boodaan dhalte boodaani wanni kun dhufe tanaaf jecha wanni siin jennu tokkoffatti namni kun yoo idduu isaatti wal jibbaan. walgaadiinsi wal suufuun wal shakkuun yoo ka jiraattu taate wanni jaarsaa fi jaartii idduu isaaniitti fedhinnaa shahawaarraa illee isaan hongeessu waan kana. Namni lama ka bultii waliin qabu dhugaa jirtu takka waliin baafatee yaa gammachuu wajjin jiraachuu yaa wal eebbisee addaan ba'u. Lammeessaa dirqama gartee jaarsaa jaartii wal dura taa'ee wanni rakkinni kun irraa dhufe abbaan manaatiis rabbi sodaatee waan kana sababaa anaatu itti ta'e waan isin gartee isarraa jibbitu isin isimtee inni isimee idduu isaaniitti waan dabre dhiifama walii godhanii jiruu isaanii milkii mataa isaaniitiif ilmoo isaaniitiif yoo yaadan karaa san ka deebi'u sadeessa gaaf garii ammoo intalti dhalaa takka gartee jaarsaa wajjin ciisuu dadhabuun. takkaa'u saaluma isaa dadhabuun karaa rakkina gartee gadaameessaa siitiif waa hedduudhaan bakka tana jira. Mahaballii gadaameessaan dhalaa kuni gaaf garii ni madaawa. Madaan kun waa hedduurraa dhufa. Fayya dhabarraa dhufa. Duba tanaaf jecha kana duuba wanni barbaachisu odoo achii fichee hin taane odoo bakka warra kitaabaa warra zaarii warra gartee qarxaasaa warra maaliif kana bira hin deemne hospitaala dhayxee dhuguma saniin bakka waan yeroo waan gartee dhibdee dhalaa qofa laaltu jira biyya tana keessa. Achi dhayxee rakkoo isiidhaa keessa if laaluudha qabdi. Afreessa ammoo takka haabeetu jara lachuutu macsiyaan jarreen lamaan kun isaanummaa yoo ibaadaan qabaanne wal jibbiinsi isaan jidduu jiraachuu wajjin wal suufuu wajjin wal shakkuu wajjin yoo dikriin hin jiraanne yoo ibaadaan hin jiraanne wanni kun cuftinu waan jiru manaa keessatti dhukkuba adda addaa nama fidurraa. Shaniisa ammoo jaarsi aklii qabu tokko mana isaa keessatti waan rakkoon jaartiin amala dur hin qabne yoo fidde if qeequu qaba. Maaltu isii tan akkas godhe amma waan milikeeta isii isa kanatti quba latiinsa namaa kennurraa bakka jirutti isi isii yaamalaala. Amma akka waan isiin bakka biraa raftuuf. Jaarsaa jaartiin mana mana galuu rabbiin quban qabu. Duuba jaarsaa jaartiin waliif satiri. Hunna libaasun lakum waantum libaasun lahunna jaabar. Walii kafana. Namni duuba kafana kafana firraa darbee qullaa rafa akkasi. Jaartii dhiisee bakka biraa rafuun. isiinis jaarsa dhiiftee bakka biraa rafuun wanni gartee deebi'ee rakkina kana fidu waan akkasiiti. Waan asirraa dhufeeni odoo rakkoo tana wallaannee wallaanuu dhiisee isii hiikuuf isirrattiin fuudhaan isii sodaachisuunis kunis rakkina guddaa. Kuni waa takka illee furmaatan fidu. Namni tanaa wajjin furmaatan fidin jaartii biraallee fuudhee inni dhalaa bulfachuu hin danda'u jechuudha. Duuba tanaaf jecha obboleettii teenya wanni isii dhaabnu. yoo gartee karaa rakkina gadaameessaa kanarraa rakkina qabaattu taate ammas bakka tanatti waan shari'aa islaamummaa keessatti eh, namni tokkollee eh, irraa fagaachuun taane takka jira. Suni maali? Eh, namni hoggaanii fi jaarsaa jaartiin walitti ida'amuu deeman cibaada. Cibaadaan akkuma hoggaanii fi nyaata nyaannu bismillaa jennutti namni hoggaa walitti dabalamuus shayxaana jinnii keessaa warra hoggaa jaarsaa jaartii walitti dabalamu eh, itti dhufuu jira. Hoggaa jaarsaa jaartii walitti dabalamu dhufee wajjin haa itti dabalamuu jira. Kanaaf jecha nabiin keenya nu barsiise alayhi salaatu wassalaam hogga tokkoon keessa warra keessanii wajji ciiftan wanni jechuu qabdan Allahumma jannibna shayxaana wajannib shayxaana maa razaqtana du'aa tana tana laal tana jennaan shayxaanni hongawe bismillah jennaan hogga nyaatu shayxaanni hongawe bismillahi walajna wa bismillahi kharajna hogga jettee mana seentu jennaan shayxaanni hongawe bismillahi tawakkaltu ala Allah jettee hogga manarraa baatu jennaan shayxaanni sirra hongawe nutis waan gartee kheyrii kanatti ifiin tiisu dhiisuun tana hedduu wanni gartaa sababaa wal diddaa fi wal jibbansa fidu meeqaan dhagaha warra fatwaa gaafatu odoon bar wajjin rafuu jiruuti waanaan jettee achumarratti halkaan wali kunne wajji rafuu jiranii bar maaltu kas godaree shayxaana tanaaf bakka tanatti ولد بلمون عبادة دا عبادة ربي إخلاصها في قل قل نتهاجمتي بكتنا خيستي إيه إفيقي جنان إرافي دلانيس ورقرتي خيري رت وجين جراتي وجين ترو ربي نسنا أقول جنان إيه ينا شيء نشان إيسا دا تقرتي خرا إيه وانيتين افتقا إيه دي اتشلين أكيد أبليتين تنجتوني ani hedduudhaan jaaladhaa jettee abbaa mana kiyyaa. Innilleen akkasuma na jaalata. Dhaqee fadhamee dubbitan. Ani hedduun jaaladha abbaa mana kiyyaa. Innilleen hedduu na jaalata. Akkuma na fuudhee walitti dabalamneenii yeruma sanittiin ilmoo qacam godhe jettee duuba. Gaafaan ilmoo qabuu kiyya gartee xuriin laguu baatii lama naggahuu beekee garatti qabadhee beeke. Hedduun gammadi. Gammadee tiyya abbaa mana kiyyaa bargaa ilmoo sii qabeen jeen. Laal hoggaanan akkana jeen ijja inni naan laale maalumaafiin itti himaa jechuudhaan na mudate. Diqqoo useetuma as garagalee maal jettesa ilmoon sii qabe naan jetta ee ilmoota na baasuu qabda. Wal abadan akkam ilmoota nan baasu hin jeen. Yoo ati ilmoota nan baafne ilmoon tuni tiyyaami diqaala je'eetiin gurra keessi balleessa bakka irraa fidde siituu beekaa naan jeen. yoo anaa wajjin jiru gaarii jiraachuu feete waaniin ani siinjuu dhagaye ilmoota na baasi. Akkana jeetuun manarraa gabbee farmaasii dhaqee dawaa bitee fide waan ilmoo buusun natti kenne akkasittiin dhugee ilmoo ofirraa baase. Yoo ati didde jilaal hoggaa dawaa fide odoon hin dhugin dura ammumaan tanaan abbaa keetti dhawe intalti tee kunoo ala baatee zinaa gooteeti diqaalaa na dhuftee jeetiin gurra si balleessa jeen. ammaaf jecha kun dhugiiti ilmoota na deemfirraa baasi. Akkasittiin dawaa san dhugee ilmoon sun narraa baate eega guyyaa ilmoon san baateerra ijumaanillee isa arguun fedhu jaalalti isaana keessaa fuudhamte sajjiruma kanaa kana keessattiin duuba haala kana irratti yeroo ammaa wajjin jiraachaa jirra mana keessatti kan hin gammachuu irraa hin qabne. Ani ammoo rabbuma sodaa fi nahiihi jechuu irraa qaanfadhe. Tanaaf jecha namnuti kuni dhibbarraa dhibbatti nama ilmoo jaalatuu miti. Wanni inni gartee fedhu firaashuma takkaahuu saala. Tanaaf jecha mee dhaamsi isin gama keessanirraa naa dhaamtanii faa gara na keessan akkamii jetti. Obboleettii teenyata musliimaa walumaa galattuu jaarsaa jaartii jidduu jaalalti jiraachuun bu'uura gundoo jiruu jaarsaa jaartiiti. Wanni bu'uurri dura jaaramu namni tokko ifi wal jaalachuu. Haadha abbaan gara lamaanii intala tana fuudhii gurbaa kana heerumii miti isaan wal jaalachu ammoo ati bultii jaarteetuma daftee ilmoo argachuun bar waan namni gartee heerumee fi wannummaan bu'aan heerumteef ilmuma tana wanni mana keessanii dhufteef ilmuma tana nyaataa dhugaatiif uffatan dhabne mana keessanii ammoo ni'imaa rabbii tana ni'imaa ilmoo tana hin jibbu nama dhugumatti hongawaa ta'e. nama waani gartee maaliif wal fuudhanii kana fuuni isaaf dhugaatti hin galin ka jiruu isaa gartee akkuma horiitti hogga horiin gartee rimayee fedhee hormatti fidanitti nama gartee shahawaadhaaf fedhinnaadhaaf dhalaa barbaadu yoo ta'e malee ammoo wanni sirra ture dirqamni sirra ture hoggaa gurbaa kanatti himtee ilmoodhaan qabe jettee jibbansa isaatii fi deemee deemiitii dhugi yoo dhuguu baatte kana kana jedhee sodaachisan wanni sirra ture ilmoo tana summii gartee arraan tana borutti gaafatamtu fuula dura rabbii dura ilmoo tana rabbiin kaasee fidaa beekadhu laal وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت رب جين guyyaan akkanaa kuni dhufuuf jiraata ilmoo tana kaasee sababa nagaafa ittiin gaafatamaa odoo gartee beeytu taate nahiiki nahiiki jechuun qabda bar dhibbarraa dhibbatti bar isa biraa gabbaatu maleekaan heerumtu dhiiruma akkasaa si fuudha abadan takkatti tanabe ammoo ati ilmoo gartee firraa baasuun kee rabbi sodaafii miti rabbi sodaafii nahiiki jechuun dhiise jechuun kee baaxili baaxili maasiyaa irratti jaarsa xaa'aan godhan haadha abbaa fiitu haadha abbaa keetu waan rabbiin jibbu keessatti hayyaman godhan tanaaf jecha gabaabinaan wanni nuti siif yaannu obboleettii teenya ta dura wanni beekuu qabdu maali fiifiin gurbaa kana heerumee sa nyaataa dhugaatii warra keenyaa dhabu maali fiin heerumeen sammuu ta'e keessa kaayachuun sirratti haa jiraattu lammeessa ilmoon ati firraa baafte tuni ama sadii cinaa amat afurii ol taatee ta ruuxiin itti uumamte yoo jira taate waan silaa gaafachuu qabdu ilmoo tana diyaa sirra jira. Diyaan ushirii diyaa haadhaati. Gaala shan gaala shan sigalee gaala shanii fi kaffaaraa sirra jira. Ati amma namtichuma rabbiin sodaanne ka ka booda garte ati sababa isaatiin jahannamitti harkifamtu jala deemuun dogongora keeti. Sadeessa namtichi huyyoonii fi ilmoo jibbuu kanarraa if duuba deebi'ee tawbatee ilmoo sirraa dhaluu kan jaalanne ta'e hiika barbaadi. Jiruuteen gubin intaltee dhalaa takka hammi isiin jiruutaa jiraattee boru ilmoo waan ergattu harkattu yeroo gabaabdu. Afreessa kara rabbii kee deebi'uun sirratti haa jiraattu. Kara haaliqaa deebi'uun sirratti haa jiraattu. Rabbuma sodaachuun sirratti haa jiraattu. waan badii dalayde kanaaf waan sirra jiruus tawbaadhaas kaffaaraas diyaas itti yaaddee karaa rabbii kee deebi'uun kee araarama kadhachuun sirratti haa jiraattu wanni immoo rabbi sii kadhan rabbiin gartee ijaarsa kee kanaas fedhu sii qaceelchee yoo fedhellee kabiraa sii kenne ilmoo diin sii kenne ilmaan akkasi bira guutuu rabbii keenyaa siif kadhanna walumaa gala gartee warreen gartee arraan tanaa ergaa arraan tanaa dhaggeeffatan haala gartee irra badan dhiiraa warreen shamarran keenya ija hamtuun yaada hamaan isaa ilaalan baga gartee kunuu if argan warra waan kanaan gorfamuu rabbiin isaan haa godhu jenna وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله
maashaa allah shika keenya kabajamaa fi jaalatamaa dooktar lu'aawul islaam rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii dabalu. nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna hanga sagantaa suura qalbeetii walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة